iri ni ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse inshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa mbere itariki imwe y'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje fide niyo ngabo akarere kagengwa n'amategeko adasanzwe mu bijyanye n'ubudandaji atandukanye n'ayasanzwe akurikizwa ahandi mu gihugu intumbero nayo ikaba ari iyo kwegakwega abanyamitahe n'abanyamahanga bifuza kurangurira urudandazwa rwabo mu burundi uwo ni umuvugizi wa leta y'uburundi philippe nzobonariba avuga ku ngingo ya leta yo gushyiraho akarere kadasanzwe mu byerekeye ubudandaji iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayibashikiriza mu kanya nyamara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu rosine munezero waramutse neza rosine utubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya mwaramutse fidele mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika amakuru avugwa hirya no hino tuyahere mu gihugu cya somaliya aho igisirikare cya leta kigaruriye igisagara cya gufu gadugdu kiri mu bumanuko bwa somaliya ni nyuma yaho umugwi wa al-shabab wari wateye icyo gisagara mu ntumbero yo kucigarurira muhamed isaac rs icegera cy'umukuru w'igipolisi muri ako karere amenyesha ko abasirikare bane ba leta hamwe n'abagwanyi umunani aribo basize ubuzima muri icyo gitero izo ntambara zakomerekeje abakandi abagwanyi bashika kuri cumi igisagara ca guf gadud kiri ku birometero amajana abiri na mirongo itanu mu buraruko bushira uburengero bw'umugwa mukuru wa somaliya mogadisho ni igisagara cyabereyemo intambara akatari gake hagati y'abasirikare ba leta hamwe n'imigwi y'abagwanyi kuri w'imana abagwanyi bari mu gisagara cya arepo batanye mu mitwe n'igisirikare cya siriya kiri kumwe kiri kumwe n'icy'uburusiya bivugwa ko izo ntambara zahitanye abanyagihugu bashika kuri mirongo ine n'umwe ikinyamakuru sana gikorera aho muri Syria kimenyesha ko abantu bashika kuri 35 basindikajwe n'ivyuka vyakira vyatewe muri ako karere mu cegeranyo casotse mu kinyamakuru sana kivuga ko ivyo vyuka ari vyatewe n'imigwi y'abiyahuzi isanzwe ikorana n'ibihugu vya Turkiya hamwe na Arabia Saudite ku ruhande rw'abagwanyi bavuga ko ivyo bitero vyakozwe n'igisirikare ca leta abo bagwanyi cyo kimwe n'amashirahamwe akorera aho muri Syria bamenyesha ko ivyo bitero vyo kuri uyu w'Imana vyaje bigana igisagara kirimwo inyubakwa nyinshi bakavuga ko intumbero ari uko abagwanyi baheza bakigizwa kure y'igisagara ca Aleppo mu gihe hasigaye iminsi umunani kugira amatora y'umukuru w'igihugu hano muri leta zunze ubumwe za amerika abe ibiharuro vyerekana igabura ry'amajwi hagati y'umukandida hillary clinton na donald trump bisa n'ivyegeranye cane ivyo biharuro bikaba vyagiye guhinduka inyuma yaho ibiro bijejwe iperereza fbi bitangarije kuri uyu wa gatanu ko vyasubiye kugura idosiye ijanye n'amatohoza ku ikoreshwa ry'amakete y'akazi umukandida hillary clinton yakoresheje igihe yari akiri umushikiranganji ajejwe amagenderanire n'ayandi makungu umukandida Hillary yasabye umurongozi wa FBI James Comey ko yoshira habona ibiri muri ayo makete yarungitse muri leta ya Florida aho yari kari yamamariza umukandida Hillary akaba yabwiye abanywanyi biwe ko imyamamazo barimwo yaranzwe n'ibihe byoroshe ariko kandi n'ibihe bigoye ku ruhande rw'abarepublikani umukandida Trump kuri uyu w'Imana akaba yagendeye leta ya Nevada iri mu buseruko bwa Amerika ku muhora wiwe wa Twitter umukandida Trump yatangaje ko umugambwe wiwe uri imbere mu biharuro kandi ko ivyo biharuro vyaruko n'imbere yuko FBI isubiza ahabona dosiye y'amatohoza ku makete y'umukandida Hillary Clinton muri korea y'epfo abategetsi batari bake batanze imihoho inyuma y'ibirego bitari bike byavuzwe ku madosiye ya politike ku mukuru w'igihugu aho muri korea y'epfo umupfasoni choi son sil ibyo byatangajwe na park gen ya hai umuvugizi mu biro by'umukuru w'igihugu aho amenyesha ko abategetsi batari bake mu bisata bya politike no mu bajejwe guhanahana amakuru bakorera mu biro bya perezida batanze imihoho umushikirizamanza wa perezida choi amenyesha ko perezida Choi yiteguye guseruka imbere y'abacamanza kugira yishure kuri ivyo birego yagirizwa Ishirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu vya Buraya ryateye igikumu ku masezerano y'ubudandaji hamwe n'igihugu ca Canada ayo masezerano afise intumbero yo kugwiza umwimbu hagati na, yo kugwiza umwimbo hamwe n'akazi hagati y'izo mpande uko ari zibiri akaba arekurira uruja n'uruza rw'ubudandazwa atakibanje gusabwa ayo masezerano yatewe ku igikumu yatewe ku igikumu kuri uyu w'Imana n'umushikiranganje wa mbere wa Canada Justin Trudeau hamwe n'abategetsi bishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya barimwe umuyobozi w'iryo shirahamwe Donald Tusk ayo masezerano yari gutegwa ku igikumu ku munsi wa kane bikaba vyasubijwe inyuma vyasibijwe nuko igisata c'abavuga igifaransa mu gihugu c'ububirigi kitari cemeje ayo masezerano igice kisanzwe kigizwe n'abantu bashika ku miliyoni zitatu n'amajana atandatu ni mu gihe kugira ayo masezerano ashigwe mu ngiro yategerezwa kwemezwa n'ibihugu byose bihurikiye mu ishyirahamwe ry'ibihugu vya buraya uko ari mirongo ibiri n'umunani muri ayo masezerano ishyirahamwe ry'ibihugu vya buraya ryashimangiye ku bijanye n'ubwigenge bw'ibihugu rikavuga ko ayo masezerano atazobuza amareta gufata ingingo zo gukingira amategeko yavyo mu gihe bikenewe inyuma yaho nyamugiga imikomeye iciriye mu gihugu c'ubutaliyano kuri uyu w'Imana umushikiranganje wa mbere w'ubutaliyano Matteo Renzi yatangaje ko leta igiye gusanura igice c'ubutaliyano bwo hagati kimaze imisi kibangamirwa na nyamugigima Renzi avuga ko inyubakwa z'amashure amazu y'abanyagihugu amashengero hamwe n'amahinguriro vyose bizosubirwamwo nyamugigima nk'iyo yabaye kuri uyu w'Imana yariherutse mu umutaliyano mu kiringo c'imyaka 36 iheze nta muntu yahasize ubuzima abantu bashika kuri mirongo ibiri nibo bakomeretse
urakoze rozine ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere leta y'u Burundi imenyesha ko igiye gushyiraho akarere abanyamitahe mvukamakungu bashobora kuranguriramwo imigambi ako karere kari mu gace ka warubondo muri zone gatumba mu burengero bw'igihugu leta isigura ko ivyo biri mu ntumbero y'ukorohereza abanyamitahe bafasha kugwiza amafaranga y'agaciro eroje wirikaneza niyo nkuru adufitiye Warubondo n'agace kari mu karere k'ikiyaga Cimbo kari muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura izwi ku izina rya Bujumbura rurare niko kilometero 15 hafi uvuye ku mugwa mukuru Bujumbura uji Buvira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo inama nshikiranganje yo muri yindwi irangiye yashinze ingingo kwa ukarere ko habwa abanyamitahe na cane cane mva makungu kugira ngo baharangurire imigambi intumbero nyamukuru ni zitatu ukorohereza abagwiza atunga ukugwiza ivyo Burundi bushora hanze y'igihugu hamwe no kugwiza amafaranga y'agaciro Philippe Nzobona riba umuvugizi wa leta nk'uko biri mu bindi bihugu bitari bike cyane cyane mu byo muri aka karere akarere kadasanzwe mu by'ubudandaji akarere kagengwa n'amategeko adasanzwe mu bijyanye n'ubudandaji atandukanye n'ayasanzwe akurikizwa ahandi mu gihugu intumbero nayo ikaba ari iyo gukwegakwega abanyamitahe n'abanyamahanga bifuza kurangurira urudandazwa rwabo mu burundi kugira ngo baronge aho barangurira imigambi yabo boroherejwe ukugwiza iby'igihugu gishora hanze ukugwiza amahera y'agaciro yinjira mu gihugu no guteza imbere ubutunzi tutibagiye n'ubu kugwiza ubuzi ni muri iyo nzira rero akarere ka warubondo karimo izone gatumba mu ntara ya bujumbura ariko kabaye karatorwa n'uwo mugwi akarere k'imbo karimo agace ka warubondo kegereye uruzi rusizi rwisuka mu kiyaga tanganyika urwo ruzi rurakunda kurenga inkombe rugatwara imirima n'amazu leta irahumuriza ikavuga ko ivyigwa vyakozwe vyerekana ko atacobuza ko abantu baharangurira imigambi twakubitsa yuko inama y'abashikiranganje yari yiweje iyo nteguro ariko ibonye aho icyo kibanza cya warubondo giherereye ikaba yaragize amakenga ishyiraho umugwi uzobanza kwihweza neza ko nta ntambamyi zitandukanye zishobora gushikira abazoharangurira imirimo nk'imyuzurire y'amazi canke izindi mpanuka uwo mugwi kandi ukaba wari wasabwe kuzoraba yuko atabindi birere mu gihugu bishobora kurangurirwamwo bene ico gikorwa inama y'abashikiranganje imaze gushikirizwa ivy'uwo mugwi washitseko yaremeje iyo nteguro ikiranasaba yuko bene ivyo bibanza vyogwizwa no mu zindi ntara z'igihugu hagatorwe ibindi bibanza bishobora kurangurirwamwo iyo mirimo ako karere kadasanzwe k'ubudandaji zone economique speciale mu gifaransa ribaye irya mbere kiyumvirwa mu burundi leta mbere ikaba yashyizeho urwego rujejwe kugatunganya eroge buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika tukivuga kuri iyi nkuru twavuganye na gerard hakizimana ayoboye ishyirahamwe rigejwe kurwanya ka mwana wa mama mu burundi foricon aravuga uko yakira iyo ngingo ya leta y'u burundi mu bisanzwe iyi ngingo ni nziza ingingo nk'izi ziba zikwiye mu gihe biboneka ko mu gihugu navuga ko hari twoba ko nta buryo bwinshi igihugu cyari gisanzwe kinjiza burenze ariko neza ko ibi bishobora kuza gusahiriza igihugu mu butunzi bwacu no gutoza amakori bikwiye nacyo gituma neza ko leta iyo ngingo yafashe ni ingingo nziza bituma nayone ishobora kubandanya ikora neza nk'uko yategereza kuba iriko irakora urabye ko urabona ko uno munsi abotanze amahera atari bariko baratanga muga mu gihe boroheje abanyamitahe naza ko bishobora kugira ingaruka nziza ku butunzi bw'igihugu eh, na leta
haravugwa ko Sinzi ko- eh, haravuga ko ah, ako karere bahisemwo ari akarere kari muri zone gatumba kitwa wa rubondo Ah, mwitegereje ako karere mubona ari akarere kameze neza gashobora ah, kwakira ico kibanza co kuzana abanyamitahe bo mu mahanga
Eh, murakoze cyane eh, akarere ka gatumba naza ko eh, ku bata- ku batazi burundi akarere ka gatumba ni akarere gasanzwe gahita naza ko gashobora korohereza uwo wese naho rimwe na rimwe usanga hari imbugo zaba canke bari n'inyungu zabo usanga bahiga kenshi ugasanga kumbure bahengamye ntibaje kuhavuga ibintu uko vyategeza kuba bimeze ariko urabona ko ako karere ni akarere gasanzwe gatekanye uno munsi kumbure gashobora korohereza abanyamitari mu gihe nawe leta yohashyira yohacungira umutekano bikwiye kuko nivyo eh, nta mungu w'ibisato bidahizwe abasuma n'ibindi biraba ariko naza ko ivyo navyo bishyirwa mu mutekano eh, wa leta ikorohereza abanyamitahe ikabacungera ivyabo Eh, ego ivya- eh, bigacungirwa neza ku buryo atamunyamutahe yidoga canke eh, atakaza ivyiwe atari gutakaza Eh, umuntu yitegereje abanyamitahe bo mu mahanga mugabo n'abanyamitahe basanzwe bari mu gihugu ah, bashobora kuhakura nk'inyungu Eh, kenshi mu gushiraho uturere nk'utwo ah, abo banyamitahe bo hanze hari ibintu byinshi babanza kuraba eh, biteza kubahirizwa nk'umutekano mubona ah, ico kibazo kimeze gute
Eh, mu bisanzwe ikibazo c'umutekano nk'uko tugize iminsi tubivuga aha na hariya aho tugenda tuvuga n'aho tugenda duca Eh, uriko uraraba mu burundi novuga ko uno munsi umutekano urahari n'aho hari imvugo izina ziri usanga zitangwa n'aba na bariya bivanye n'inyungu zabo aho- bamwe bose usanga bakeneye gushika ku vyabo no kubuza aba na bariya gukora ivyabo ariko urabye ikibazo c'umutekano ubu nticoba icitwazo co kudakora ikintu kanaka naco gituma twavuga ati urabye zone gatumba ni zone nivyo yagiye iberamwo amahano menshi kuva uburundi bwikukira gushika eh, n'uno munsi ariko biboneka ko uno munsi amahoro n'umutekano bihari vyotuma abanyamitahe kumbure bisukira E, nivyo hashobora kuba abantu babwira ati gatumba nimbi hari ahantu babahenze bagiye kubagira ukuntu ukuntu ariko uravye eh, twebwe mw'ishami dusanzwe turongoye ni ishirahamwe ridahengamye ataruhande namwe muri politiki duhengamirako biraboneka ko kajya karere leta hamwe yoshiramo inguvu kumbura ikanacungira umutekano wabo igacu- ikabuza abasuma n'ibindi ni akarere kameze neza neza ko gashobora korohereza abanyamitari Eh, n'akahe kamaro ubona ako ka- karere gashobora kugirira abanyagihugu basanzwe hamwe kagiye mu mu bikorwa
amwe kujya mu bikorwa urumva ko abenegihugu ubwa mbere barashobora kuronka ibyo bakenera basoma mu mahanga n'ahandi byoroshe kumva ugasanga n'ingendo bara bakora ziroroshe cyangwa ibyo bakenera eh, bokuye aga- kure mu gihugu cyangwa ahandi ugasanga kumbure biri ku giciro gito gituma umwenegihugu ashobora kubigura kandi byoroshe ah, ata- atavunywa amaboko ah, atarinze gufata ingendo zirezire ah, gutyo bikamufavoriza ko ko umuntu w'ibujumbura ashobora kuba aronka ibintu byoroshe byoroshe urakoze ari gerard hakizimana ayoboye ishyirahamwe eh, foricone tuba turavuga ku ngingo ya leta yo gushyiraho akarere kadasanzwe mu byerekeye ubudandaji kugira bagerageze kuzana abanyamitahe cyane cyane abanyamitahe mvamahanga urakoze kuri iki kiganiro murakoze namwe
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru y'ingino mu karere k'ibiyaga binini aho tugira tubanzirize mu rwanda aho dutega amatwi jean claude munyandinda mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere mu rwanda irakomeje mu mpera z'icyumweru gishize habaye imikino y'umunsi wa gatatu ku wa gatanu ikipe ya apr fc yatsinze mukura victory siporo ibitego bitatu kuri kimwe kuri stade ya kigali i nyamirambo ejo bundi kuwa gatandatu ikipe ya gicumbi fc yakubise akanyafu kiyovu siporo yipakira ibitego bine byose kuri kimwe uyu mukino wabereye kuri stade amitiye ku mumena bugesera fc yanganyije na espoir fc ubusa ku busa ku kibuga cy'inyamata ejo ku cyumweru habaye imikino itanu ikipe ya sunrise yatsinze marine fc ibitego bitatu ku busa ku kibuga cy'inyagatare kuri stade umuganda i rubavu musanze fc yatsinze etenseri fc igitego kimwe ku busa polisi fc yatsinze amagaju fc ibitego biri ku busa kuri stade y'inyamagabe ku kibuga cyo ku ruyenzi mu karere ka kamonyi ikipe ya kirehe fc yatsinze pepiniyeri igitego kimwe ku busa mu mukino wari utegerejwe na benshi wabereye kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe ya rayon siporo yatsinze as kigali ibitego bibiri ku busa kugeza ubu nyuma y'umunsi wa gatatu wa shampiyona ikipe iza ku isonga ni sunrise ifite amanota icyenda ku mwanya wa kabiri hari rayon siporo ifite amanota arindwi apr fc ni iya gatatu nayo ikagira amanota arindwi ku mwanya wa kane hari kirehe fc ifite amanota atandatu musanze fc iza ku mwanya wa gatanu nayo ifite amanota atandatu iya gatandatu ni polisi fc nayo ifite amanota atandatu ku mwanya wa karindwi turahasanga etenseri fc nayo ifite amanota atandatu ikipe ya munani ni gicumbi fc ifite amanota ane bugesera fc iza ku mwanya wa cyenda n'amanota ane nayo ku mwanya wa cumi turasanga espoir fc ifite amanota atatu as kigali iza ku mwanya wa cumi na rimwe n'amanota atatu nayo mukura victory siporo iza ku mwanya wa cumi na kabiri nayo ifite amanota atatu ikipe ya cumi na gatatu ni kiyovu siporo ifite amanota atatu marine fc ni iya cumi na kane ikagira inota rimwe pepiniyeri fc iza ku mwanya wa cumi na gatanu nta nota na rimwe irabona iya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni ikipe amagaju fc nayo nta nota na rimwe iragira tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu turu di rwanda riri hafi gutangira iminsi cumi n'ibiri yonyine niyo isigaye kugira ngo amakipe cumi n'arindwi aseruke abakunzi b'uyu mukino bafite amashyushyu menshi yo kureba niba umunyarwanda yagira atya akongera akegukana ikamba nk'uko byagenze ku nshuro ebyiri ziheruka muri turu di rwanda y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane valence ndayisenga yahize abandi atahukana umwanya wa mbere icyo gihe yari afite ibyishimo ntagereranywa biranshimisha cyane kuba ntwaye turu di rwanda nicyo kintu cya mbere kinshimishije icya kabiri ndashimira abanyarwanda ubwitange bagize mu gufana irushanwa ry'amagare ntibacike intege bakomerezaho icya gatatu nkashima ubuyobozi federasiyo koci nkashimira sitafu yose ifasha kugira ngo igare rigere ku rwego rwo hejuru rikinwe mu rwanda bakadufasha buri kimwe cyose icya gatatu nkashimira ekipe yanjye yamfashe kugira ngo mbe ntwaye turu di rwanda mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatanu undi munyarwanda jean bosco nsengimana nawe yatsinze iri rushanwa uyu mwaka abakinnyi cumi na batanu nibo bazaseruka ku ruhande rw'u rwanda bakaba bagabanyije mu makipe atatu ikipe y'igihugu timu rwanda izaba igizwe na byukusenge natani aburahamu ruhumuriza eric nduwayo gasore hategeka na joseph biziyaremye umutoza wayo ni sterling magner abakinnyi batanu bazaba bagize ikipe ya benediction yo mu karere ka rubavu ikazatozwa na felix sempoma ni patrick byukusenge samuel mugisha ruberwa jean alexi nizeyimana na jeremy karigeya indi kipe izaseruka ni ya miss sportif yo mu karere ka rwamagana umutoza wayo ni john rugambwa ikaba igizwe na areruya joseph jean claude uwizeye samuel hakiri uwizeye mathieu twizerane na efuremu tuyishimire yari claude munyandinda i kigali
tuve mu rwanda tuze mu burundi dutege amatwi evariste nziko banyanka mu mpera z'indwi twari turangije habaye mu gisagara ca bujumbura urukino rwo guturana hasi jido hagati y'imigwi yo mu karere ka afurika y'ubuseruko ku munsi wa gatanu hatanye mu mitwe imiyabaga ituruka mu bihugu vya kenya n'uburundi itarenze imyaka cumi n'itandatu abo bita bakade mu rurimi rw'igifaransa ku ruhande rw'abasore uburundi nibwo bwatahukanye imidari y'inzahabu myinshi abasore b'abarundi batahukanye imidari y'inzahabu itandatu mu gihe abanyakenya nabo batahukanye imidari itarenga ibiri y'inzahabu y'inzahabu ku ruhande rw'abigeme abarundikazi batahukanye imidari itanu y'inzahabu abanyakenyakazi nabo batahukana imidari ibiri ku munsi wa gatandatu ihiganwa ryarabandanije hagati y'imiyabaga y'imyaka cumi n'indwi abo bita abajiniyoro mu gifaransa ku ruhande rw'abahungu uburundi bwatahukanye imidari y'inzahabu itanu kenya itahukana imidari itatu ku ruhande rw'abigeme uburundi bwatahukanye imidari ndwi kenya nta n'umwe w'inzahabu yaronse iryo higanwa ryatezwa guhuza abajidoka bo mu bihugu ndwi byo mu karere ka afurika y'ubuseruko ibihugu bitanu aribyo zanzibar jibuti u rwanda tanzania n'ubuganda ntivyitabye ihiganwa valeri manirakiza arongoye ishirahamwe rya jido mu burundi yabwijwe ry'amerika ko ivyo bihugu bititavye higanwa kubera kubura uburyo mu mupira w'amaguru naho ihiganwa mu cicaro ca mbere ku rwego rw'igihugu ryari rigeze ku munsi w'umunani mu mpera z'indwi twaraye turangije ku munsi wa gatandatu ku kibuga agasaka c'ingozi mesaje ngozi wari uramutse wakira rusizi fc wo mu ntara ya cibitoke urukino rwarangiye iyo mirwi yose inganya ubusa ku bundi ku kibuga co ku mugwa mukuru w'intara ya gitega hahuriye aigle noir w'imakamba na ngozi city w'ingozi aigle noir utekerera ngozi city ibitsindo bitatu ku busa ku kibuga cyo mu ruyigi flambo doreste wo muri iyo ntara wari uramutse wakira kuri uyu wa gatandatu musongati w'igitega musongati utsindira flambo doreste mu maso y'abakunzi bawo igitsindo kimwe ku busa ibujumbura ku kibuga citira umugano rudoviko rwa gasore igihe cy'isaha umunani ku munsi wa gatandatu interstar n'umurwi wa gisirikare muzinga yaranganije igitsindo kimwe ku kindi igihe cy'isaha y'icumi z'umuhingamo kuri ico kibuga nyene lideridike burundi sport for africa watsinzwe na atletico olympique igitsindo kimwe ku busa ibujumbura nyene ku kibuga c'ikigo c'igihugu cigisha ubuhinga mu mupira w'amaguru centre technique nationale mu gifaransa kiri muri quartier icenda mu ngagara igihe cy'isaha umunani mesaje bujumbura wahatsindiye magara star ibitsindo bitatu ku busa igihe cy'isaha y'icumi naho olympic star w'imuyinga wanganije na buja city ibitsindo bibiri ku bindi ku munsi w'imana habaye urukino rumwe gusa rwahuje imirwi vitaro na leliere yose yo mu gisagara ca bujumbura umugwi vitaro watsinze leliere ibitsindo bibiri ku busa gushika ubu umurwi atletico olympique niwo wa mbere n'amanota mirongo ibiri n'atatu mesaje ngozi ni uwa kabiri n'amanota mirongo ibiri lidia ridike burundi sport for africa ni uwa gatatu n'amanota cumi n'umunani musongati ni uwa kane n'amanota cumi n'indwi interstar ni uwa gatanu n'amanota cumi n'indwi n'ideni ry'ibitsindo bibiri ubwa cumi na gatandatu ari nabwo bwa nyuma haza bujumbura city umugwi wa meri ya bujumbura ufise amanota indwi i bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
uruhagarara rahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura agatwi imbere
ukwikekana ehe mwishywaje tugasamara baradufyeta twese
banirumve ko unje kwisuka mu bitanda ishwi data wanjye ntibizohave bimpitana ishwi da
abubahuka guhagararira ineza twese biraturaba eh tureke ibintu bihangare tubona byongera nisinye abandi bahise mu rukundo sheri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ibyo ukuri umusereko nanjye nkaba umurengero mafu
nigikino muri kirukuri ku ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba umviriza biyage n'abandi ijwi rya amerika rirabashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
hari ikintu gihambaye giheruka kwibonekeza mu gihugu cya seyisheli muri iyi minsi mu matora y'abashingamateka urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta nirwo rwaronse amajwi menshi rutsinda ayo matora ibyo bikaba byakuye ku butegetsi umugambwe wari umaze imyaka igera kuri mirongo ine ku butegetsi perezida james michel yaciye atangaza ko yemeye aho intahe ishize aratanga imihoho avuga ati igihe kirageze cyo gushikiriza ubutegetsi uwundi muyobozi iyo ngingo yo gutanga imihoho yavuye ku ngingo nshasha yashizwe mu ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro ryagizwe mu ntango y'uyu mwaka ibuza umukuru w'igihugu gutwara kurenza ibiringo bibiri mu kiganiro cyateramijwe n'icegera cy'umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za amerika ajejwe agateka kazina muntu demokarasi n'akazi tom malinowski ku biro vy'ishirahamwe mpuzamakungu onu abategetsi bakomakomeye bavuze ko kubahiriza ingingo y'ibwirizwa shingiro ku bijyanye n'ibiringo umukuru w'igihugu atwara birafise uruhara rukomeye ku mahoro umutekano n'iterambere ry'igihugu abari muri iyo nama bavuze kandi ko gushira ingingo zisaba kubahiriza ibiringo umukuru w'igihugu atwara ni kimwe mu bintu byinshi bifasha kubaka kazoza keza muri demokarasi irama no gutesha imigambi y'abakuru b'ibihugu byinshi bavuga ko atabandi bashoboye akazi ko guteza imbere ibihugu byabo bongera ko bavuga bati kubahiriza ibiringo byo gutwara bitegerezwa gukurikizwa n'iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu ukwishyira n'ukwizana kimwe n'ukubaka inzego za demokarasi irama abanyagihugu bagizwe n'urwaruka rubona ko abategetsi badakwiye kurukoresha mu gushika ku nyungu zabo bagenda bahaguruka ku isi yose nk'uko perezida obama yabivuze mu ijambo yashikirije mu nama y'ibihugu bigize ubumwe bwa afurika muri etiyopiya nta muntu n'umwe akwiye kuba umukuru w'igihugu ubuzima bwiwe bwose muri iryo jambo yongeyeho ko avuga ati ibihugu byanyu bitera imbere iyo haje amaraso mashasha n'ivyumviro bishasha amerika irashigikiye amajwi y'abanyagihugu ku isi babona ko ibihugu bitera imbere by'ukuri mu gihe abantu bafise uburenganzira bwo kwitorera umuyobozi bipfuza
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabane n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu rosine munezero atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru rosine
muri make amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino muri somaliya igisirikare ca leta cigaruriye igisagara ca guf gadud kiri mu bumanuko bwa somaliya ni nyuma yaho umugwi al-shabab wari wateye ico gisagara mu ntumbero yo kucigarurira mohamed isaac rs cegera c'umukuru w'igipolisi muri ako karere amenyesha ko abasirikare ba leta bane hamwe n'abagwanyi bashika ku munani aribo basize ubuzima muri ico gitero izo ntambara zakomerekeje kandi abagwanyi bashika kuri cumi kuri uyu w'imana abagwanyi bari mu gisagara ca Aleppo batanye mu mitwe n'igisirikare ca Syria kiri kumwe n'ic'Uburusiya bivugwa ko izo ntambara zahitanye abanyagihugu bashika kuri mirongo ine n'umwe ikinyamakuru sana gikorera muri Syria kimenyesha ko abantu bashika kuri mirongo itatu na batanu basinzikajwe n'ibyuka byakira byatewe muri ako karere mu cegeranyo casohotse mu kinyamakuru sana kivuga ko ivyo vyuka ari byatewe n'imigwi y'abiyahuzi isanzwe ikorana n'ibihugu vya Turkiya hamwe na, na Arabia Saudite ku ruhande rw'abagwanyi bavuga ko ivyo bitero vyakozwe n'igisirikare ca leta mu gihe hasigaye iminsi umunani kugira amatora y'umukuru w'igihugu abe hano muri leta zunze ubumwe za amerika ibiharuro vyerekana igabura ry'amajwi hagati y'abakandida hillary clinton na donald trump bisa n'ivyegeranye cane ivyo biharuro bikaba vyagiye guhinduka inyuma y'aho ibiro bijejwe iperereza fbi bitangarije kuri uyu wa gatanu ko vyasubiye kugura idosiye ijanye n'amatohoza kwikoreshwa ry'amakete y'akazi umukandida Hillary Clinton yakoresheje igihe yari akiri umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu umukandida Hillary akaba yasabye umurongozi wa FBI James Comey ko yoshira habona ibiri muri aya makete yarungitse muri Korea y'Epfo abategetsi batari bake batanze imihoho inyuma y'ibirego bitari bike byavuzwe ku madosiye ya politike ku mukuru w'igihugu aho muri Korea y'Epfo umupfasoni Choi Son-sil umushikizamanza wa perezida Choi amenyesha ko perezida Choi yiteguye guseruka imbere y'abacamanza kugira yishure kuri ivyo birego yagirizwa Ishirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu vya Buraya ryateye igikumu ku masezerano y'ubudandaji hamwe n'igihugu ca Canada ayo masezerano afise intumbero yo kugwiza umwimbu hamwe n'akazi hagati y'izo mpande zibiri akaba arekura arekurira uruja n'uruza rw'ibidandazwa atakibanje gusabwa ayo masezerano atewe kwigika umukuru y'uwimana hagati y'umushikiranganje wa mbere wa Canada n'abarongozi ba bishyamwe ry'ibihugu vya Buraya
Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twari tubafitiye n'amakuru kuri iyi saha aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio Ijwi rya Amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.